tubashimire komandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana ninahazwe ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inyuma yo gukina umukino wayo wa mbere yanyegeje amajambo yanditse ko visit rwanda y'umuterankunga mukuru wa basketball africa league bal mu mpfunyapfunyo ekipe ya dinamo yo mu burundi yatewe mpaga mu mukino wari kuyihuza n'iyo muri maroc dinamo izira kwanka gukurikiza amategeko agenga irushanwa n'imyambaro ya bal y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane leta y'uburundi yari yategetse ino ekipe kutagaragaza ivyo birango ivuga ko iyi ito kwamamaza igihugu bafitaniye ibibazo kwa gatandatu rero urukino rumaze guhera abajejwe gutunganya iryo higanwa rya bare baciye babwira dinamo ko bateme- bateme- batemeye gukina visit rwanda iye- i- igaragara nk'uko amategeko agenga iryo higanwa abitegekanya bategwa mpaga ku rukino rwari kuyihuza n'iyo muri maroc dinamo yahawe amasaha abiri kugira ngo ibe yatanze inyishu ico kiringo kirangira dinamo itemeye gukina yambaye iyo myambaro kuko leta y'uburundi yababujije koza uwo mwambaro ku mubiri gutyo ibitewe mpaga amakuru yizewe aturuka mu rwi wa dinamo muri afurika y'epfo atumenyesha ko bagifise amahirwe yo kubandanya ariko ihiganwa kugeza ubu bararindiriye ubutegetsi bwo mu burundi ko bubemerera gukina ku mugaragaro bambaye impuzu zanditse ko visit rwanda ico tuza kumenya rero turaza kwibabwira muri kino kiganiro muri isanga ngiye kuremesha nakira mugenzi wacu desire hatunga imana ari kigali mu rwanda dukurikiranirana ibyino nkuru hagufi desire ikaze ku ijwi rya amerika
urakoze diane ego imbere yuko tubwira imikino yo kuwa gatandatu ko yagenze aho ibintu bigeze reka mbanze mpikaze desire mbanze mpikaze steve derik ndizeye umenyesha amakuru wa sport we turaza kugumana muri kino kiganiro dusesangurira steve ikaze ku ijwi rya amerika wakoze kwemera nawe kutubera umutumire eee murakoze cyane kutwakira diane ndamutsa na mugenzi wacu desire hatungimana ahari kigali n'abariko barumviriza radiyo ijwi rya amerika muri kano kanya nanjye ndakuramukiye kwiza ego desire hatungimana rero tubwire ivyino ngingo ya leta y'uburundi ko biriko birakigwa mu bakunzi batandukanye b'umupira w'amaboko basketball
Eh, diane ni ibintu oh, vyagiye biri bibabaje cyane bibabaje kubera iki ubwa mbere eh, umugwi wa dinamo warakinnye uratsinda kuko kandi utsinda werekanye ko ari umugwi ukomeye ufite ubushobozi uretse mirongo umunani n'atandatu kuri mirongo irindwi n'atatu ya cape town island ikipe iri mu rugo kubera ni ikipe yo muri afurika y'epfo hanyuma iyo ntsinzi uburundi abakunzi ba dinamo irabashimisha eka n'abafitane abakunzi ba dinamo n'aba nabo mu mugwi w'ubunani basanzwe bakirebana na dinamo birabanezera cyane ariko rero urwo rukino rumaze kurangira niho eh, mbere kuri inyuma gato abakinnyi bakinye ahanditse igihugu rwanda bahapfukishije agatambaro kirabura bikaba ari ibintu biteye ku bintu n'amategeko ya ban kuko bare ifata mu mugongo ijana ku ijana imigwi ishyizwe muri iryo higanwa yaba indege ni rwandeya niyo yaganije indege ya marshe rero yo kujya gutwara abakinnyi ikabajya n'ibiciro visit rwanda ya rdb mu rwanda niyo yambika abakinnyi igashyira kuri ajya amajambo ya visit rwanda amafaranga bahemba abakinnyi amafaranga abakinnyi bakoresha amahoteli babamo byose biva mu babo bantu b'abaterankunga abantu bafatanya ibikorwa na na banki bare rero urupira rwa dinamo u rwanda rurangiye bakabona dinamo yakinnye hari ko gatambara k'umusinyagura byarababaje cyane baravuga bati iyi kipe ikaduteranya n'abantu basanzwe bafata mu mugongo rinahiganwa icyo cyatumye rero baciye bafata ibihano dinamo dinamo yaramaze imaze gutsinda ikindi yabo ntabwo bayibatse ariko bafata ibihano by'ibihumbi mirongo itanu by'amadolari y'amerika Ba- ibihano byaramaze gufatwa Akiyongera yuko ibihano byaramaze gufatwa gadezi bategerezwa gukina ibiro bisigaye bambaye uwo mwambaro eh, uranga ihiganwa bakurikiza amategeko yose agenga bara atakina kimwe kivuyemo Mhm. desire uyu mwa mwaka nacyo kimwe Mhm, iko biko birabera afurika y'epfo mhm. iyo hanyuma eh, uno munsi yani uno munsi i- i- ibintu biriko birasa n'ibigenda bihinduka gatoya ku mukino ugira kabiri eh, ndahaciye ku mukino ugira kabiri dinamo tuzagira na fuso rwanda yo muri maroke ubwo rukino ntikwabaye dinamo iterwa amaka ni igihombo gikomeye cyane kuko muri basketball naho utsindwa uraronka inota rimwe uwutsinda aronka abiri uwutsinda akaronka rimwe urumva dinamo igira inka ntagira iyo itemaga uronka inota rimwe uronka zero mhm. Ah, kandi desire aba- abarundi bomenya ni uko muri rino higanwa imikino ya mbere izoca iza muri bika arena mu kwezi kwa gatanu tariki mirongo irindwi n'ebyiri gushyika itariki enye z'ukwa gatandatu hanyuma muri izo ekipe zibiri izo zero zitandatu kubera hariho konferanse ka- hariho konferanse eh, y'i sahara hariho konferanse na nili sahara ni muri senegal nili ni muri misiri hazoga ekipe zibiri muri misiri habe zibiri muri muri senegal zibiri muri muri pretoria Desire, uriko uratwumva?
Zibiri desire n'ababaye ba gatatu mugabo bitwaye neza gusumba abandi Eh, urakura twumvaga desire
yibangiye ko iryo kosa ryo gutakaza iryo nota ryotumye hageze guharura hageze kuba mu buharuro dushobora kuyifasha byinshi igihe itabaye iya kabiri kugirango rero uno munsi aho bigeze bariko baravuga bati forfe n'ibyo twarabitewe uno munsi amakuru muri burundi ni uko igiye inama rukokoma na perezida arimwo irimo abarongoye ama- amakirebe ya basketball irimo abatwara federasiyo bariko bararondera iki barondera yuko boraba kuri icyo kibazo gikemuka abakinnyi bakemera gukina bakemera kwambara iyo- Desire, baziga ikibanda uriko uratwumva?
aho bigeze ubu rero
desire ah, muhinga bw'ivyuma bamutugarakanire ku- bambanze bamuvane kwama bamugarukane kuko twumva atari ko aratwumva kugira ngo tubandanye ikiyago tuyaga ariko rero uh, steve ah, derrick ndizeye aratubwiye muri make ivya ivyuko vyagenze kuva kwa gatandatu Uh, ufise amakuru ava mu bakinyi ba dinamo bo bavyakiriye gute barananye bashizeho intayishize barabitahuye vyifashe gute ku rubuga ku bakinyi bobo Eh, murakoze diane noba mbeshe mvuze yuko hari amakuru twaba twarakuye mu bakinyi kiretse yuko hari ibyo twabwirwa na cyane cyane abari muri ino organization ya rino higanwa rya bale hanyuma tukaza kubaza natwe araba- arabamenyereza bari mu barongoye umugwi wa dinamo kugira dushobore kuronka amakuru yimvaho gushika ubu rero nta kibazo kigeze ku- kiba hagati mu bakinyi cyangwa muri staff tekinike kuko eh, bo bo baza babwirwa amabwiriza y'ibyo bategerezwa gukora barazi amategeko y'iganwa bari bayabwiwe imbere y'igihe bafite eh, usanzwe akurikirana bya hafi iby'uwo mugwi wa dinamo eh, akorana bya hafi n'aborganiza n'abategura iryo higanwa ibyo rero nibaza yuko aba ibyo twamenye ni uko abakinnyi ata kibazo byigeze babako- bibakorako keretse yuko eh, ku munsi w'ejo ariho babonye yuko ibintu eh, bikomeye cyane eh, bamaze kubamenyesha eh, yuko ubu batemeye kwambara ah, imyambaro ikurikije amategeko kandi asanzwe yanditse umugore muri afurika y'epfo uyazi ibyo rero bakaba bamenyesheje Hama, yuko mm, baca yego.
bataha Ah, ubundi ah, kugira ngo bala reka dutangure kugira ngo ivyo byose birinde bigera ngaho umuntu barababwira bati "I- imbere yo kugenda mutegezwa kwambara gutya na gutya bizobaranga iki kibaba babizi ya ibyo baba babizi imbere y'igihe kandi nihiganwa aho rigeze ritandukanye n'amahiganwa yaba- yabaye mu ntango yakiniwe muri tanzania za road to bare za elite 16 zabereye aho nyine mu gihugu cya afurika y'epfo ariko rero iri higanwa eh, abaritunganya bageze mu rwego bageze ko uyu munsi muri iyi migwi cumi n'ibiri isigaye mu ihiganwa ikinira mu turere dutatu twa afurika eh, bahabwa byose na rino na rino shyirahamwe risanzwe ritunganya ano mahiganwa imyambaro eh, yo kwambara iyo hejuru amatisheti amashesheti byose babisanga hariya anye ibyo rero baba basanzwe babizi ariko rero eh, icyatangaje abatari bake n'ubu abatari bake bataratahura ni uko uwusanzwe arongoye ishami ry'umupira w'amaboko mu burundi basketball niwe yandikiye aba imigwi eh, kuko baranamubwiye yuko ikete yanditse ridasobanutse neza ariko rero basaba bongera kumwibutsa ya mategeko agenga iryo higanwa yuko imigwi yose iryita- iryitaba itegerezwa gukurikiza eh, amategeko ikambara imyambaro babahaye ku buntu imyambaro yose bayibaha ku buntu nacyo gituma rero batatahuye ingene ubusanzwe arongoye federasiyo ya basketball y'u Burundi yagarutse kandi ari mu bahawe banaha- ba- mu bahawe kopi y'amategeko naho atari mu bagiye aho mu gihugu cya afurika y'epfo bamwibutsa icyo amategeko avuga Urakoze.
n'ibihano eh, umugwi ushobora gufatirwa mu gihe udakurikije ayo mategeko Ivyo rero urakoze gushika cyane ubu Mhm.
nibyo Yego.
byatubangamikiye urakoze uh, steve derrick ndizeye uh, desire hatungimana aragarutse ku murongo wa telefone nizera ko tuza gushobora kumvikana na akabazo kamwe ndakubaza ugaca tukurekura kugira ngo ubandanye uja kutukurikiranirana hagufi no nkuru ze kugaruka mu makuru yo ku mugoroba desire waruvuze ati ibihano vyarafashwe ayo mafaranga uh, ko hariho ibiganiro biko biraba bariho kudazosubira gukina bariko baravuga mu kingo c'imyaka itanu amafaranga arinda gutangwa ubunye bigeze gute baramaze gufata iyo ngingo ari nkamwe leta y'uburundi ivuze ati dinamo yacu turakuretse genda ukine wambaye visit rwanda bica bigenda gute amakuru ufise ku vy'ivyo bihano vyaramaze gufatwa cane
Eh, ibihano byamaze gufatwa diane sinzi ko umuriko muranyumva neza uwo ego ibihano ibihano byamaze gufatwa ni ibihumbi mirongo itanu by'amadolari y'amerika vyaciwe dinamo ariko igihe dinamo yokwemera gukina yambaye visit rwanda ku rukino bazohuza ejo na petro do rwanda kuko ihiganwa rikomeza icyo gihe ibyo bihano ntibiza ngo bibe kuko baba babandanije mu ihiganwa batsindwa iyo mpaga bagatakaza ayo manota bakaronka ubwo busa ubundi ibyo bihano ntibeza ngo bibe uno munsi rero nicyo Mhm.
gisigaye kumenya mbega barabemerera gukina bambaye izo bambaye eh, izo visit rwanda kuko batabemereye kuyambara koho barataha nta gisivyo nta kindi kiba gisigaye niyo kondisiyo bateza kuyambara ni ukuvuga rero baramutse bakinye nta bihano bizohaba igihano cyonyine bibasha- ba- ki- ki- kigumaho ni bijya bihumbi mirongo itanu by'amadolari y'amerika byaha- byahanishijwe dinamo aha urumva ivyo vyo vyo uko bigenda kose kubera ko habaye forfe habaye impaga ivyo- Eh.
ivyo bihumbi mirongo itanu bitegereza gutangwa byo byo ni ngombwa bitangwa na dinamo canke bitangwa n'uburundi kuko dinamo ni ekipe Bita- nkuru nani ni ekipe nka new star bitangwa nande
bitangwa n'umugwi wa no- na, na dinamo
aha Yeah, no kandi kandi dinamo atariyo yatumye isiba urwo rukino comment. Niyo dinamo di- Mm.
eh, dinamo ni ekipe ego ya- yaba ari ya- yaba ari nka ekipe nationale Mhm.
eh, umugwi serukiragihugu vyotanze igihugu Mm.
mugo kubera ari club club ni ibibazwa n'igihe itabitanze iyo club niyo heza igafatirwa ibihano yonyene nta nta- nta- nta yindi club biraba ariko igihe base kubandanya muri iryo higanwa basketball yose y'u Burundi ifatirwa ibihano Eh, sindi kuri twabitegereje ego ndabitahuye none ga desire aho bi, aho bitandukaniye urumva dinamo iri hariya anye nka ekipe itari igihugu ntiyagiserukira uburundi mugabe ivyo bihano Mm.
bikazotangwa bizofatwa ku burundi kuko bizofatwa n'aba bizokwega uburundi twovuga bwose na- n'abazokurikira mu myaka mu myaka itanu dinamo rero yari ifise uburenganzira bwo kuvuga ati nubwo muriko muratubuza twebwe ntitwagiye ngaho nk'uburundi reka tubandanye twikinira
hariho eh, amakete y'iterabwoba menshi yagiye arasohoka Mhm.
n'ibintu byinshi byagiye biravugwa bababwira bati bakaramuka bakinya bambaye iyo visit rwanda bazoce bahera iyo baroye urumva rero umaze kuronka menase nk'izo dinamo n'abakinnyi n'ibyo harimo abakinnyi bashika batanu b'abanyamahanga n'abandi bakinnyi indwi b'Abaru- b'abarundi biragoye rero yuko nk'abarongozi ba dinamo basanzwe bafise ubuzi bakora basanzwe bafise imiryango yabo nibo bo- ivyo bintu nk'ivyo- nibo biheza bikagwako kubera baramutse bakinye bambaye iyo visit rwanda kandi mu burundi bababwiye babahaye gasopo ni ukuvuga uwurongoye dinamo niwe aheza akabibazwa rero uwurongoye dinamo yumvikanye nabo bafatanye kuyirongora nibo bafashe ingingo bavuga bati reka ahantu tuhafuke barabemera barakina kuko mu nyuma baterwa iyo mpaga ba- ma- ba- mu nyuma bakubita- baronka ivyo bihano ariko rero iyo bakina bambaye visit rwanda urumva ibibazo vyari kuba mu burundi na burya mu burundi bavuga bati ntidushaka kwamamaza igihugu dufitaniye ibibazo Mm. urumva dinamo yakidije agatwe kayo rero n'abako
Eh, ni uko ubone- ni- ubivuze neza kwabaye gukiza agatwe kwabaye kugira eh, dinamo abakinnyi basubira mu burundi ngo bashikire muri za dokimentasiyo kugira abarongoye dinamo ntave bataha bashikire mu gasho ibyo byose rero nibyo batinye baravuga bati reka twubahirize amategeko turiko turahabwa n'i burundi Wari Naco uvuze gituma rero, ngo, eh, nu- nuno mu- Mm.
Mm? naco gituma rero n'uno munsi n'inama ziko zirabera i burundi i- uruhusha rwo gukina bambaye visiti rwanda ntirutangwa na rukundo jodas arongoye dinamo uza kuva i burundi bababwire bati muraronsa uburenganzira kandi ubwo burenganzira buriko burava hehe ni inama za politike ziriko ziraba kubera nakubwiye diane yuko hariho ibibazo hagati y'u rwanda n'uburundi uburundi murazi ko buruka kugana imipaka y'u rwanda uburundi murazi yuko bwama buriko iyo habagiye- habaye ibitero hariya za gatumba za buringa buvuga ngo ni ni rwanda politike rero a- a- ino dosiye Politike rero ino yitwa dosiye ya gutyo.
dinamo ino dosiye ya dinamo umuntu yoyita ko ari dosiye irimwo politike y'u rwanda n'u burundi
ni politike iri ku rwego rwo hejuru kubera ni politike y'ibihugu bibiri Eh, mugabo eh, ni ukubera abantu benshi muri siporo usanga atayi- atabumenyi bwinshi babifitsemwo ugasanga hari ibintu byinshi abantu badatahura mu bisanzwe iyo ah, indongozi za politike ziba zizi ingene iri- iri higanwa ritunganijwe rimaze ubu ni umwaka ugira kane nta mwaka n'umwe bye- be- be- bemera ko ekipe n'imwe ikina itambaye visit rwanda visit rwanda niyo ifata mu mugongo iryo higanwa eh, ku bice binini cyane kandi igitangaje ni uko nabivuze ngitangira iyo dinamo wumva yagiye mu ndege ya rwanda ya yagiye mu nda- mu ndege ya rwanda ya kuko iyo rwanda nayo ifitaniye ifataniye kontra na bar sinumva rero ukuntu abantu bagenda muri rwanda ya yabakuriye ubundi urakoze barabizi ego Bagera muri Afurika desire y'Epfo.
ego hama um, muri makenya rero warumbariye ngo iriya dinamo buriya naho ari iya jiva mu burundi harimo abakinyi bandi bataraba mu burundi harimo bandi harimo abazwi baje Ubwo bava harimo abakinnyi harimo abakinnyi batanu diane harimo uwitwa morakinyo williams eh, ni umukinnyi w'umwongereza asanzwe akira muri mu higanwa rya australia Eh, ni umukinnyi akuze w'imyaka mirongo itatu n'itanu muremure w'imetero zibiri na santimetero icenda Eh, ni umukinnyi yafashije cyane dinamo mu rukino rwa mbere harimo umukinnyi wa kabiri w'umunyamerika eh, yitwa eh, eh, yitwa brighton antony hops ni umunyamerika hakabamwo umunyasudani umunyamerika mbwa afise ubwenegihugu bwa sudani yitwa die dieng Mhm.
harimwo eh, maze kuvuga batatu harimwo umunyasenegare yitwa Mu- Mu- eh, Maktar Gueye eh, hakabamwo n'undi mukinyi eh, agira gatanu eh, otobo israel w'umunyanigeriya asanzwe ari ukina muri dinamo Mm, yego.
Otobo Israel akina, eh, mu- eh, yamuka muri nigeria asangwa akina muri dinamo wewe hakaba hariho n'umwana rero wo muri iyo cyo bita eh, nba elevet ni ukuvuga abana bari muri nba academy akaba nawe yiyongera akaba uwa gatandatu umunyamahanga urakoze nabo rero cyane bakinyi yego desire hatungimana urakoze wereka tukurekure ugende kubandanya udukurikiranirana hagufi vino nkuru kugira ngo mu makuru yacu uze kuza utubwira ibigezweho nimba jodas amazi baba bamwemereye ko dinamo ikina ikiza gukurikira tukurekure kugira ngo abakunzi bacu baze kumenya aho bigeze mu makuru yacu ari imbere wakoze desire hatungimana
urakoze byane ego steve derrick untunge gato ndakugaruka ko ariko mbanze nakire pierre bizindavyi uh, ndanasaba na louis kuguma ku murongo turazi ko tumufise pierre ikaze ku ijwi ry'amerika pierre ikaze ku ijwi ry'amerika
yego murakoze cyane uherere gapiye
muri bene muri bena havugwa amakinga aho muri bena
muri bene n'ameza hameze neza ego turafise steve derrick twagutumiriye ni umumenyeshamakuru akurikiranirana hagufi vya sport sinzi ko hari ikibazo ufise ubaza canke intererano ku kiyago c'uno musi
yewe mu bisanzwe ndetse nk'ibibazo nka bitatu umuntu yobaza gutya ego ama ibindi ntango nta kibazo nta ngorane Mm, jako
yewe ikibazo mfise ni ikibazo c'uko umuntu ateguye ihiganwa aka- akagu- akakubarira ati jewe nimba azokoresha ni- ico azokoresha cose akakubarira ati nico uzotegerezwa gukoresha nawe Mhm.
niba ari hoteli yateguye avuga ati izoraramwo aba- abantu bazokina bose Wem- wemeye kurira indege uka- akagutwara uj- ushikira hahandi Mm,
ushyira mu yindi nzu ego
hama iyo umaze kubihakana naho uca- umaze kubihakana ukavyanka uca wigumira iwawe ntiwa- ntiwiri kuranduruka ngo urinde kugenda Mm,
rero je vyarambabaje kweri imi- im- mbonye ko politike ba- i- ifatana n'intuze n'ivyo guki- n'inkino mhm.
ubu iyo hamaze gufatana politike n'inkino usanga ari ibintu bibishe cyane rwose bitanezeye Mm, utirira akabazo kawe
akabazo kanje rero jewe nobaza umuntu uwo yanonose ivy'intu- eh, ivyo vy'inkino ko yo- yombwira yombwira neza akambara yuko politike n'inkino bijyana Mhm. Yego.
icya kabiri akambwira yuko mwabo wabujije hariho wari yaratereye inkunga mwi- mw'ivyo vya base Mhm.
ko bari bafise ibyo bambara bitandukanye bi- batari atari federasiyo iba yabi- yabisizeho Mhm.
rero nogezaho urakoze ugira umunsi mwiza ah, pierre ngaho muri bena
wega murakoze ego reka tunakirana louis gutyo steve derrick ya aze kwishura utubazo twanyu rimwe louis kaze ku ijwi ry'amerika
murakoze uherega louis
ndi kigali Mhm. akabazo kawe canke intererano
ndagira ngo mbaze umutumirwa Mhm.
ino nimba yaranze kwambara imyenda bakayitera mpaga Mhm.
kubera yanditse rwanda Mhm.
ko twabonye muri futuboro bafatirwa ibihano bikomeye umukinnyi agahagarikwa agacirwa amande Mhm.
nko ku ikipe banumvisha amakuru y'uko leta y'u Burundi iri kujya mu- kuvugana n'ishyirahamwe ritegura bare Mhm.
kugira ngo ibe yababarira Mhm.
ibabariwe bya yaba gukomeza irushanwa icyo nagira ngo mbaze umutumirwa Mm, urakoze mbwa baraza kutwishyura nimba ari bare iri kwiravugana kuko bavuze umenyeshamakuru wacu desire hatunga imana yari yatubwiye yuko ari abo muri dinamo bari kuhavugana na leta ya burundi nti- ntiyatubwiye ko ari bare araza kutubwira steve derrick nimba hari ico abizi ko ko ari ibiganiro biri hagati ya bare na leta ya burundi canke ibiganiro biri hagati ya dinamo na leta ya burundi urakoze pierre Be- urakoze louis nawe ndakwise pierre ugira umunsi mwiza steve derrick akaba utubazo tubiri twa pierre bizindavyi politike n'inkino birajana hariho n'akabazo ko kumenya ivyo watanze iyo mipira yanditse ko visit rwanda
Eh, urakoze cyane diane nshimira n'aba- n'abagize icyo bashikiriza muri kino kiganiro Eh, siporo na politike ni ibintu bibiri bitandukanye nicyo gituma usomye n'amategeko y'amashyirahamwe yaba yo mu bihugu y'abampuzamakungu mu by'inkino usanga banka bakankiriza icyitwa politike y'uko kiza mu nkino naho binashika mu bihugu bimwe bimwe eh, ugasanga ibyo bya politike birivanzemwo naho bimenyerewe nko mu mupira w'amaguru usanga iyo za leta zigerageje kwivanga mu bikorwa by'amafederasiyo y'inkino usanga hageraho ibihugu eh, ibihugu babihana babyangiriza ibyo kwivanga eh, by- kw'ibya politike muri siporo ibyo bita ingerance politike ibyo rero nibaza yuko ku babizi eh, barazi yuko politike eh, n'inkino ni ibintu bibiri bihucanye aho rero nibaza yuko eh, ndamwishuye ndamwishuye uko tubyumva Eh, hanyuma ikigira kabiri nacyo ku bijyanye n'imyambaro imigwi yose cumi n'ibiri iriko ikina izo nkino za bare aho zigeze ibyo bakoresha byose imishahara yose y'abakinnyi cyangwa y'abamenyereza yose itangwa na bare aho rero tubyi- twongere tubibutse ari federasiyo ya basketball mu gihugu ari leta leta eh, y'u- leta uwo mugwi uba uvuyemo nta kintu na kimwe eh, ba- bafasha mu bijyanye n'ibyo by'imyambaro aho rero nibaza yuko eh, bitahuritse aho rero nibaza uvuze yuko- ngo ut- uvuze ngo imyambaro yose itangwa na bare none u rwanda ruzamo gute muri visit rwanda ni ukuvuga ko kuko bavuga ngo ni umuterankunga mukuru ni ukuvuga ko Yeah.
Mhm.
uwo n'umuterankunga akomeye cyane kandi wa mbere visit rwanda nicyo gituma mubona imigwi yose eh, iri ku ikintu iryo higanwa yose itegerezwa kwambara visit rwanda hanyuma kandi n'imigwi eh, iva mu turere dutandukanye ingendo zayo oh, hafi ya zose eh, zikorwa n'indege ya rwandair kubera nayo nyine isanzwe ari umuterankunga ari sponsor eh, yo gufasha iryo higanwa rya bare naho rero mubona kuvya- kuri zijya ma mayo hategerezwa kujya ko visit rwanda ku mipira bambara nayo iyi, mm, eh, y'amatriko eh, usanga naho hariko rwandeya ibyo rero ni nka kurya usanga hariko eh, nba cyangwa ugasanga hariko bare ibyo rero nibaza yuko bijyanye n'amategeko y'iryo higanwa nacyo gituma abatari bake bariko barasuzugurana cyane cyane umugwi wo mu burundi canke igihugu c'uburundi kuko eh, nta aho ihiganwa rigeze riba rifise amategeko kandi abazwa imbere y'igihe ku buryo atamugwi n'umwe ushobora kurizamwo uvuga yuko eh, ibyo babonye ari bishasha kuko irya myambaro baranayibarungikiye imbere y'igihe babereka ati ese murayemeye amakuru rero ni sawa kuko babaha imyambaro itandukanye ifise n'amabara atandukanye eh, kandi yagusa ibivuye ngaho muri bare nyene muri organisation Mm. ni ukuvuga dinamo imbere yo kuva mu burundi ija muri afurika y'epfo yarizi bigiye kuba yarizi ati tugiye kwambara ino, nki- ino mipira twarayemeje twarayibonye yahagurutse ibizi ego iyo yari ibizi cyane ribaza yuko haba na- n'umwanya wo gufata amafoto ibya shooting photo eh, ugasa n'amavideo bategerezwa kuba bambaye ijya myambaro naho rero abatari bake eh, mu nyuma bahavuye batangura eh, gutuma agatoke abakinnyi b'uyo mugwi wa dinamo bamwe bavuga yuko bakoze amahano bakoze ibitabaho umuntu aravye icuka kiri hagati y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda ariko rero ibyo amategeko yari atomoye kandi nibaza yuko hari naco gituma ejo buru dinamo yahavuye ikubitwa imaga ariko uyu munsi n'u eh, bababwiye yuko eh, ikintu ca mbere bategerezwa kwemera ni ukwambara imyambaro ikurikije n'amategeko eh, ha- vyanse bavyanse bakava mu ihiganwa kuko ejo barahawe amasaha mirongo ibiri n'ane kugira babanze biyumvire babandanye ibiganiro kugira barabe yuko ibintu vyogenda neza akabazo ka louis rero ati ari nkamwe ba ba- yavyitse gusaba ikigongwe canke ubwira iki sinzi ko mu- ari uko mubivuga mu mupira w'amaguru ariko iki ca gikurikira dinamo ikemererwa kubandanya u- inkino zizobandanya ukuri kwamye nk'aho atacegeze kiba atama ata atakukocorana kwari kwabaye ya yego inkino zibandanya ukuri kwamye kandi na forfe cyangwa impaga umugwa vita- umugwa dinamo waraye utsindwe ijya itegerezwa kugumaho hanyuma dinamo yemere kubandanya ihiganwa aho rigeze kuko ikirangaminsi gisanzwe kizwi gushika iryo higanwa rirangire ubu rero urabye bamaze no gusohora ingene imigwi irutarutana amanota gushika uno munsi umugwa dinamo w'uburundi uri mu kibanza eh, ciza ni ikibanza ca gatatu eh, naho watsinzwe impaga urukino rumwe urundi rurarutsinda kuko uri imbere y'umugwi wa cape town tigers wo ngaho mu gihugu ca afurika y'epfo ariko harabera iryo higanwa uwo rero imaze gutsindwa inkino zibiri iyo tuvuga forfe mu by'umupira w'amaboko basketball ubu ubuhomvye iki ukubiswe forfe ni ukuvuga hari amanota wari kuronka uhomvye canke ayo manota nta nico bitwaye bisa nk'uko utashoboye kuza ku kibuga canke Eh, eh, oya forfe forfe urumva ni make mu zindi mu gihe ukubiswe forfe ubandanya ihiganwa ni forfe mu zindi urumva umengo n'amanota mirongo muri basketball baharura amanota mirongo ibiri ku busa gutyo rero umugwi waba- waba- wa- watsinze impaga wa fusuraba ufise avantage canke uri imbere eh, biti amanota mirongo ibiri eh, imbere y'iyindi migwi canke y'umugwi wa dinamo gutyo rero umengo ni n'amano- ni nota ari ni nota rimwe umugwa dinamo ucugira eh, mu gihe uwo mugwi wabatsinze mpaga nawo ugira abiri
ari nk'amwe leta y'u Burundi yo kwemera ikemera dinamo kubandanya imikino muri visit rwanda yambaye iyo, iyo mikino iranga iryo rushanwa rya bal y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane nta haha- nta hungabana bishobora gutera abakinyi ba dinamo bazoja ku rubuga bavuga ati twaciye muri bitandukanye nshinze hmm?
I- ya nivyo biravye abakinyi bava mu Burundi bobo ntaco bagerageje ku, kuvuga kuva ivyo byose bibaye ariko ejo abakinyi nka bose bava hanze baragerageje ku mbuga zitandukanye baragaragaza akababaro bafise kumara indwi eh, indwi canke amasomene agera ku ndwi bariko bitegurira iryo higanwa ariko bakaza babona ibintu bigenze uko bigenze bya- biraboneka yuko byabakozeko cane mbere bo baka hari n'uwavuze ati eh, siporo na politike ni ibintu bidakwiye kuvangwa ubwo ni ubutumwa bugufi yatanze ariko burimwo ubutumwa burebure cyane Eh, ibyo rero twovuga yuko aho bigeze kuri ano- muri- muri uno mwanya ni uko twagerageje kubiguma hafi n'aho twari dufise ibindi twari ko turakora ni uko twamenye yuko hari ibiganiro cyangwa inama yariko irabera mu gihugu c'uburundi kandi bivugwa yuko n'umukuru w'igihugu yarimwo Eh, ntituramenya abari bayitabye abari bayitumiwemwo ariko rero twahavuye tumenya yuko n'umukuru w'igihugu ngo ashobora kuba yatangaye nitwo byemeza ijana ku ijana turacarindiriye amasoko yacu y'inkuru y'uko adutomorera neza ingene byagenze ni uko n'umukuru w'igihugu yatangaye kumva ngo umugwi wakubiswe impaga ngo kubera wambaye visit rwanda nawe ngo birashoboka yuko ashobora kuba yanabajeje ati mbega eh, eh, kwanka kwambara visit rwanda mwari mwagiyeyo Ibyo rero ni ibyo rero niba niyo makuru gusa uno munsi mukuru uno mwanya dufite bisigura rero yuko eh, ubu umugwi wa dinamo umwanya uwo ari wo wose turashobora ugwa- kubona urwandiko ruri ofisiyeri rwemeza yuko umugwi wa dinamo eh, ugiye kubandanya ihiganwa ejo uka- bikaba bitegekanijwe ku kirangaminsi uko ucutana mu mitwe n'umugwi wa petero do rwanda wo mu gihugu cya angola Mhm. Eh, twakire ali ali ikaze ku ijwi rya amerika
ariko murakoze murakoze kuma ikiganiro uherehega ali
Mm, njemba cape town cape town south africa muri cape town Eh, Yes.
eh, imikino iri kwibera ngaho ntiwagiye gukurikira ku canke nturi umukunzi wa basketball ubibona wirenganira nkaba
Eh, turi hafi y'aho mperereye razi pretoria na cape town urugendo ni rurerure ariko turi kubikenera hafi Eh, makuru eh.
amateleviziyo ega nuko rero eh, mm, icuka kimeze gute ngaho twumvise yuko abakinnyi bacu babujijwe gukina Mm,
bivanye n'ibibazo bya politiki biri mu karere nibaza ko ibibazo bya politiki n'imikino ataho bihuriye mhm.
kubera urabona urwaruka urwaruka rwacu urwo rwaruka rw'ahantu hose rukeneye gutera imbere n'iyo mikino kuko niho- ni- nibwo buzima baba babayemwo Mhm.
bikaboneka ko neza na neza abari bafashe iyo ngingo yo kubuza abakinnyi kwambara ziriya mu ziriya mu ntacyo zitwaye visiti rwanda nko kubaka no visiti burundi visiti kongo Mm, ibyo dusanga ari ibintu kuri twebwe tubona ko ari ibi- byari bisanzwe gusa nabo abantu baca bashyiramo ibibazo bya politike bitadu- bita- bitaturaba bitaturaba hamwe twese hama abami n'abanyarwanda turi bamwe mu bisanzwe nuko ari ibyo bibazo usanga bigenda biratuvangavanga batuvangira dutwara mhm.
ntaho tubanye tubanye nabo neza ntituraba ngo ni abanyarwanda n'abarundi tubanye nabo neza ibibazo tubyumva kumwe tukabitahura kumwe ariko tukavuga ati twebwe ntibituraba ababi- abo birabo biraba nibara- bakemura ikibazo
Yego.
ama njye nkaba nanezerejwe n'ingingo y'uko bemeye bemeye bemeye ko babandanya naho bakubiswe intaga ejo Eh, ntibaremera Bivanye we, n'uko ntibarem- twumvise.
ntiba- ntibi- ntibi- ntibira- ntibiraba ku mugaragaro ko wemeye hari ibiganiro bikiriko biraba
aho Eh.
naheze ko byaheze Oya.
ibiganiro bikibandanye Eh, baraca- baracarindiriye ko hasohoka urwandiko ru- ru- rubi kuko ntibashobora kuvuga ati genda mukine bitanditse baracarindiriye
twosaba yuko bo- bo- bo- bo- bokorosha kuko ibyo twamye ibyo namye mvuga kuva kare politike n'imikino n'ukuri biratandukanye cyane ntibashyire ibibazo bya politike mu mu mikino urakoze Niyo- ugira umunsi niyo- mwiza niyo- niyo ntumbero yanjye mbona urakoze ari ngaho muri afurika y'epfo ugira umunsi mwiza
nibwo namwe murakoze namwe Yego.
tujye ujya amerika murakoze cyane kadafi ikaze ku ijwi rya amerika
Eh, murakoze cyane uhererega kadafi
ndi muri kenya kenya mhm. intererano canke ah, akabazo
Eh, jewe nogira icyo nshikirije Mhm.
ni ukuvuga ishi- iryo shirahamwe rigejwe izo nkino kuko iryashi- ryemeye ko bandika ko yo visit rwanda kandi basanze bazi ko ubundi afitaniye ikibazo eh, n'u rwanda Mm.
Kandi wowe icyo uhava batariye, uhava wowe uhava uhava ugira nkaho iyo higanwa irimo Burundi n'u Rwanda gusa ega harimo ama ekipe menshi yatubwiye ko ari 12 eh Eh, eh, ariko Eh.
igihugu nacyo kiba ari igihugu n'amakipe menshi ariko eh, igihugu kiba gikomeye kandi ntibo- amakuru barayazi barazi ko nabo ba- mu mahenzi ko mu bintu by'inkino bogerageza akazi atahaboshamirana mm.
kubera bazi hariho ikibazo kanaka kiri hagati y'igihugu n'ikindi kuvuga no guca byanditse ko bira- biraco bisigura kitari gito mu gihe bazi ko n'imipaka yugaye nta bugenzi nta bucuti bwinshi cyane ubwo no kuvugisha ukuri biga byo kurenza ko si byiza kuvugisha ukuri ni- niho nico n'imana ibishaka Mm. Do- hagati y'ubu n'u Rwanda ikibazo kirahari Mhm.
kirahari isi irabizi byasaba ikibanza igitatura rero mu Urakoze.
nkino ko ari inkino ari iz'amahoro ahubwo bari guca barabakaraba akandi kantu bashira ko mbere mbere mu kubitegura bitaraba Mhm. Yego urakoze kuri iyo ntererano Eh, yawe rero reka bivanye tuhe abakinyi- akanya abakinyi nabo nta kosa bafise bateza kumviriza uburundi bw'abarungitse ico ubundi buza ku- bubarekuye babakine nta kibazo urakoze ubwira umunsi mwiza ngaho muri Kenya Eh, ah, kandi Kadafi izi- eh, izi so- izi social media nizo baba zikora nizo zitangaza ibintu cane bazi nk'uburumazi ziba ziri mu mu social media aba- cane cane nk'ab- nk'abanyarwanda canke abashyigikiye u Rwanda bavuga ati ubundi twabutsinze aho muzoja hose tuzoba- tuzobasangayo haba hehe muzodusangayo turi imbere yanyu ibintu nk'ivyo bigaca bituma abandi nabo mu burundi influence iba nyinshi cane kuvuga ati turabyanze ibintu nk'ivyo ubwira umunsi mwiza kadafi
Aho.
ego steve derrick wumvise ah, ivyumviro vya kadafi ngo ah, bari kuraba bakamenya yuko muri abo- mu bo bagiye guhurira ku rubuga hari umwe abakeba bakabakewura batararinda konona imikino wivuga kwiki Eh, bibaza yuko ari kwa kudatahura iby'inkino cyane cyane cyane n'iby'amategeko kuko nibaza yuko Visit Rwanda mu myaka ine iheze yose yari isanzwe ifata mu mugongo iryo higanwa kandi nibaza yuko iryo higanwa ritugaye eh, cyangwa rita- ridafite ama- amategeko eh, ryiharije ku bihugu kumwe bita eh, bitumvikana muri kino gihe n'igihugu cy'u Rwanda ibyo rero nibaza yuko eh, uno mwaka ntawe arazi yuko dinamo yoshitse aho igeze uyu munsi eh, nk'uko n'umugwi wo muri congo nawo nyine wambaye visit rwanda erega hari umugwi witwa espoir fukashi wo muri congo nawo nyine wambaye visit rwanda nk'i- nk'abandi Mm.
mu minsi yeze na perezida w'igihugu ca congo eh, ari mu gihugu c'ubufaransa asanzwe akunda umugwi wa paris saint germain wo mu gihugu c'ubufaransa nawe wambara visit rwanda nawe wenyine yari yambaye umwambaro uwo mwambaro wa paris saint germain kandi wariko visit rwanda kubera ko atayikuye ibyo rero nibaza yuko eh, ni bya byiyumviro nyine twari ko turavuga yuko bidakwiye kuza no kwivanga cyane mu bijyanye na siporo kuko eh, politike ntaho ikiba mbi cyane iyo igeze muri siporo uyu munsi sinzi eh, abarayi bababaye kubera dinamo ya- yasa n'iyakuwe mu ihiganwa eh, uko bangana ariko rero nibaza yuko uko biri kose u- intsinzi ya dinamo niyo ariko igira abarundi bose bamwe baka- bakibagira ibibazo bimwe na bimwe naho rero mvuga ati ibyo bya politiki ntibyari bikwiye no kuvugwa muri ibyo bya siporo na cyane cyane mu gihe eh, iyo iyo mishahara iyo migwi ihembwa eh, iyo mish- iyo myambaro iyo migwi ihabwa usanga eh, iyo sponsor ari Rwa- ari rwanda cyangwa visit rwanda babifitemo uruhara rudasanzwe ugasanga nibo bariko baranatuma iryo higanwa rigenda mbega bizogenda gute ko gushika mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri n'umunani inkino zizoguma zisonzererwa mu gihugu cy'u rwanda ese umugwi w'u- umugwi wo mu burundi ushitseyo ntuzoja gukinayo umugwi wo muri kongo urose ayo mahirwe yo gushika mu nkino za nyuma mu migwi umunani ya nyuma ntizojayo Ibyo rero nibaza yuko ari ibintu byari bikwiye kwigizwa kure cyane y'inkino kuko inkino zihari kugira ziduhuze zidutume n'abo batumvikana bashobora kumvikana biciye mu nkino
twakire arcade ku yundi murongo wa telefone arcade ikaze
wiyalo wi uratwumva arcade
ego ndabumva uherereye he
i muyinga mu burundi Mhm. akabazo canke intererano ariko wegera inyuma y'abo bapfasoni bariko barakuvugira inyuma canke ubaduhe nabo baterera ivyumviro
ego ndabumva Mm, ngira aka- ngo ni sawa ego akabazo kawe canke intererano
Eh, nashaka kuvuga ku byerekeye eh, cyane cyane ibi byagiye biravugwa ku rukino ku ihiganwa dinamo iri kwirakina muri bare Mm.
bo kubona harabaye icyiyumviro cy'uko dinamo itokwambara imyenda iriko visit rwanda genda gishima Mhm.
gusa icyo negura ni kimwe Mm.
ni uko byaje muri tayimingi itariyo ku buryo byaciye bipepirida imyiteguro n'uburyo dinamo yari yasizemo mu iryo higanwa Mm.
ubundi tumaze kubibona nko ku migwi yose y'uburaya umugwi wose wambara i- umwambaro wayo hanyuma publicite y'amasponsoro nayo ibera ku kibuga apana ku mayo z'umugwi ibyo henshi niko dukunze kubibona jewe icyo na- icyo ntashimye ni uko imyiteguro yabaye bazi yuko bare iba bazi amategeko yabyo sinzi yuko hoba haya- harabaye gusamara ku barongoye basketball si nko mu burundi canke sinzi ubundi bari ku- kubiganiraho ava yuko inkino Urakoze.
zitangura kuko ugira nibaza ko umusi mwi- bari babizi.
ego ugira umusi mwiza arcade ngahe muyinga
ego murakoze.
ego uh, steve derrick amahigwe rero ya dinamo uravye uko dinamo yabitanguye wavuze ati iri mu kibanza ca gatatu kwizobandanya kwitazobandanya turaza kubimenya mu gihe kiri imbere ariko amahigwe ifise ari nkamwe yobandanya eh, angana gute uravye ingene yitwaye mu mukino wa mbere ya urabye rujya rukino rwa mbere nibaza yuko rwa rukino rwa nibaza yuko rwo kugerageza rwo kuraba imyiteguro bari bamezemo igihe ngene imeze ariko rero eh, gutsinda umugwi wa tigers nibaza yuko uri imbere y'abakunzi bawo ni umugwi eh, ukunzwe cyane muri afurika y'epfo kuko niwo mugwi twavuga yuko ukomeye cyane muri ico gihugu muri basketball nibaza yuko yari intango nziza cyane eh, hanyuma gu- gutsindwa forfe n'umugwi wa fusirabo muri maroke gushika uno munsi umaze kwerekana yuko ari umugwi ukomeye cyane kuko urabye urukino watsinzemwo umugwi wa petro de rwanda igi- petro de rwanda ni umugwi ukomeye cyane no mu mwaka uheze washoboye gushika mu nkino za nyuma i kigali ugatahukana ikibanza cya kane ubu rero nibaza yuko eh, kuba uburundi eh, bushobora kubandanya iryo higanwa uwo mugwi wa dinamo ugashobora kubandanya ihiganwa nibaza yuko ejo birashoboka yuko dushobora ku- kurorera urukino rwiza ariko rero tunabamenyeshe yuko izo nkino ntizisanzwe kuko bakina inkino zibiri zibiri eh, kuko ubu bari mu- muri mu nkino za mbere kumbure inyuma y'izo nkino bazoca babandanya basubire bakine ku nshuro ya kabiri nibaza yuko amahirwe ku mugwi wa dinamo aracahari cyane umuntu arabye ingene bakinye urukino rwa mbere eh, bakinye na n'urya mugwi wa cape town tigers hanyuma niryo fusilaba imigwi y'abarabu irakunda kubangama cyane irakunda mbere nibaza yuko mu mahiganwa yose amaze kuba imigwi yo mu barabu yo mu bihugu by'abarabu niyo gusa imaze gutahukana ibikombe by'iryo higanwa rya bare eh, higanwa ririmo amafaranga menshi cyane Eh, ubu rero nibaza yuko dinamo yoramuka ibandanije ihiganwa kandi nibaza yuko ayo mahirwe dinamo irakunda kuyagira tunabibutse yuko no mu nkino za mbere zabereye muri tanzania za rode tubar umugwi wa, wa, wa dinamo ntiwari warose uburenganzira bwuzuye bwo kubandanya ariko rero umugwi eh, uwo mugwi rero eh, uca mu canzo mu byo bita wild card gutyo uyisanga mu nkino za elite 16 aho wavyitwaramwo neza ubu wa gatatu ucoronka uburenganzira bwose bwo gukina iyo faze ya bar season nibaza rero yuko amahirwe dinamo irayafise cyane umuntu aravye yini migwi ingene imeze kandi nibaza yuko nejo eh, iyo dinamo iramuka ikinye twari kushobora kurorera urukino rwiza cyane kuko biraboneka yuko bagize rokitima nziza barondeye abakinyi hari ico eh, bongera kidasanzwe uwo mugwi wa dinamo Mm. Arcade Imuyinga hari akantu yaravuze ngo amayikipe ntiyamamaza ku mipira Arsenal kumenga no mu Bwongereza hari ku myambara yayo hariho iyo Visit Rwanda Ara- biravuga iki ku ku vyerekeye kwamamaza biciye mu ma mu mayikipe biremewe n'amategeko canke ah, kugira ngo dutange umuco kuco Arsenal Arcade yaravuze nibaza yuko ni ibi rero ni byiza yuko ahubwo ni byiza yuko byo ibiganiro by'inkino no kwigisha iby'amategeko y'inkino n'ibyo bya sponsoro no ku- no kwamamaza bigenda nibaza yuko ku maklube biremewe biremewe cyane yuko amaklube ya- ya- bayamamaza kweka mbere no eh, ikizira ni uko nko ku migwi iserukira bihugu usanga gisa n'ikizira ariko rero ari nk'umugwi userukira igihugu usanzwe ufite sponsoro u- ufise sponsoro yu- yu- ya ya entreprise runaka cyangwa ya sosiyete runaka eh, usanga rero eh, byemewe yuko uwo mu guteruka igihugu ushobora gushirako ku myambaro yabo ibyo byo kwamamaza eh, bivanye n'ihiganwa baba barimo nibaza yuko ha- hari n'imigwi usanga ah, ku mazina yabo bongera ko irindi zina tugashobora kuvuga tuti intamba mu rugamba KCB intamba mu rugamba cyangwa iyindi sosiyete runaka cyangwa banki runaka ibyo byose ni ibintu bishobora kubaho kuko imigwi iseruka y'ibihugu usanga eh, ifite amazina eh, y'aba- y'abifuza kwamamaza usanga babi- babikora cyane nibaza yuko abakurikirana imigwi iseruka y'igihugu y'umupira w'amaguru muri tanzania ibyo bintu barabikorera ko cyane usanga nka ikipe nationale y'abakobwa yitwa serengeti stars yindi ugasanga yitwa ayandi mazina ibyo rero nibaza yuko ari ibintu bisanzwe bisanzwe cyane bisanzwe cyane hanyuma kandi ni byiza yuko ibyo bintu biri biba biri mu mategeko y'ihiganwa imbere y'igihe Mm.
ubu byari bisanzwe bizwi naco gituma bamwe bamwe rero bariko eh, babivuga ko ukuntu gutandukanye kubera kudatahura yuko ayo mategeko aba amaze igihe si amategeko aba ari mashasha aba abaye kubera dinamo igiye mu ihiganwa canke uwundi mugwi ahubwo n'amategeko aba yari asanzwe yari asanzwe kandi imigwi yose yari yo muri afurika y'epfo eh, kubera iki umugwi wa afurika y'epfo igihugu citwa yuko kiriko gifadikanya na kongo kugwanya kurwanya i- imigwano imigwano muri ico gihugu ca kongo kubera iki bambaye visit rwanda chapter utageze mu gihugu mu gihugu cya afurika y'epfo ufise n'abasonza muri congo ariko bambaye visit rwanda ibyo rero nibaza Hamaga- yuko ari aho benshi batabitahura pusura bani umugo muri maroke igihugu gikomeye cyane ariko nacyo nyine kigenda munsi y'amategeko ya bale Mm. hanyuma rero urumva ah, ari nka hamwe bo- bo- bukwemera ejo ejo ni ukuvuga ko bicaye bandanye ko byari bitegekanijwe dinamo izoca ejo kuwa kabiri izoca ikina na mm, petro de rwanda yo muri angola Ego, he- Eh, ego ejo hategerejwe hategekanijwe inkino zibiri ni petrodrwa uwo munsi wari umunsi w'akaruhuko ejo ni petro de rwanda na dinamo hanyuma uh, cape town tigers nayo igatana mu mitwe na fosirabo yo mu gihugu cya maroke bakazoca basubira baruhuke bace batangura igice cya kabiri cy'izo nkino ari nka hamwe uburundi bu- bwanse ko n'ubundi badakeneye ko visit rwanda ikora ku mibiri y'aba- y'aba- y'abarundi babo bari gukina hariya muri afurika y'epfo petro de rwanda izoca isubira itsinde impaga dinamo Ah, ibyo rero nibaza yuko tutobiva tutobiva imbere ari nkamwe byoshika naho twibaza yuko bitakiriho kuko ejo bari bahawe gushika saa sita babe bafashe ingingo y'uko bakina ca- ba- bambaye imyambaro eh, ya iriko imyambaro ikurikije amategeko eh, batabikoze bakubitwe impaga hama bace baro- barondererwa uburyo bubasubiza i Bujumbura ibyo rero havuye haba ibiganiro kuko na perezida w'uyo mugwa dinamo yari asanzwe ari ngaho mu gihugu eh, ca afurika y'epfo mbere byari bitegekanywe yuko anataka umunsi wejo ariko eh, kuva rero uwo mugwi ukubiswe impaga yahavuye afata ingingo yo kuguma ngaho muri afurika y'epfo kugira abandanye ibiganiro n'abatunganya iryo higanwa gutyo kandi abandanye avugana eh, n'abari bujumbura kuko hari ibintu byinshi eh, bidatomoye n'inzira biriko biracamwo eh, bitandukanye cyane n'inzira za siporo canke inzira z'ibiganiro kuko biragoye kumenya uwufata ingingo uwabujije uwabujije dinamo gukina aba yambaye visit rwanda ariko rero atari kete ry'uwurongoye federation ya basketball y'u Burundi nta wundi muntu n'umwe canke urundi rwego na rumwe mu Burundi ruragaragaza yuko rwabujije kwambara dinamo izo mi- iyo iyo myambaro iri ku visit rwanda Mhm. twakire ah, na citizen citizen ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane nanjye ndabaramukije uhereye ga citizen uherereye hehe citizen uratwumva citizen uriko uratwumva citizen uriko uratwumva turamwumva ko ari ku murongo ariko ntariko aravuga reka tuwe turamuretse ubwira ntanatware umwanya w'abandi bafise ico bavuga ingaruka rero ku mukino wa basketball ibihano biramutse bifashwe ah hinge gato barambwiye ko agarutse citizen uriko uratwumva citizen uriko uratwumva nadia muvane kuri telefone kugira ngo ntitu eh, bandanye tuyaga n'abatahari nariko ndabazaga steve derick ingaruka ku mukino wa basketball ari nkamwe y'ibihano vyofatwa zoba i- i- vyoba i- iza ariko ucubanza utubwire ni n'intuzenya n'ubwoko bw'ibihano urundi basketball y'uburundi ishobora kujamo biciye muri iyo ngingo ari nk'amwe batokwemera ko bibandanye uko byari byateguwe
Eh, nibaza yuko ibihano byo byo byoba biremereye cyane kandi nibaza yuko no mu rwandiko abatunganya iryo higanwa basubije eh, bahaye nk'inyishu urongoye federasiyo ya basketball y'u Burundi bongeye kumwibutsa amategeko icyo avuga n'ibihano bitegekanijwe n'ibihano bitegekanijwe ni uko eh, bivugwa yuko eh, um- u- u- igihugu eh, igihugu rero cyitwa yuko giterukirwa na federasiyo mu gihugu gishobora guhanwa eh, guhanwa imyaka itari munsi y'itanu atamigwi amaklube atamigwi iserukira gihugu ama ekipe nationale yaba y'abato canke ayabakuze asubira kwitaba ihiganwa na rimwe eh, iryo ari ryo ryose ritunganywa eh, na fiba afrique canke fiba monde ivyo rero nibiba hano eh, vyogira ingaruka mbi zidasanzwe kuri basketball y'u Burundi no muri ino minsi rero imaze iminsi iri mu bibazo bidasanzwe ikindi naco n'amande adasanzwe amande adasanzwe menshi cyane y'ibi- n'ibihumbi amajana atanu by'amadolari y'abanyamerika ibyo byara- barabyanditse kandi bisanzwe biri mu mategeko y'iryo higanwa mu gihe umugwi eh, widohoye ca- canke utabandanije izo nkino za bale amafaranga ibihumbi amajana atanu by'amadolari rero nibaza yuko ari amafaranga menshi me- menshi cyane nibaza yuko byogorana gusubira kubona eh, uburundi mu mahiganwa ayo ari yo yose kuko sinibaza yuko ayo mafaranga igihugu cyoba citeguye kuyariha sinibaza yuko federasiyo iri mu bibazo bidasanzwe muri kino gihe bijanye eh, n'ingene ikoresha amafaranga sinibaza yuko ayo mafaranga boba bayafise ariko rero nibaza yuko eh, nibaza yuko babirengera kandi inkuru nziza kandi inaremesha nobwira n'abariko barumviriza radiyo y'ijwi ry'amerika muri kano kanya ni uko rero umugwi wa dinamo eh, kuba ukiye mu gihugu cya afurika y'epfo byatanga icyizere kuva ejo yuko ibiganiro bibandanya kandi bishobora kuba biriko bifata inzira nziza ubu rero birashobora kuba byarangiye eh, abari mu nzego za leta mm, bafise n'ububasha budasanzwe barashobora kuba bamaze kwemera yuko iyo myambaro atakivuze eh, umugwi wa dinamo ubandanya ihiganwa kandi wambaye imyambaro ikurikije amategeko Mhm. twakire citizen mbere yuko twumva ko dushobora kumwumva ah, tutamwumvise tuca tumureka ntidusubira guhamagara kuko turi ko dutwara umwanya w'abandi citizen uratwumva ubu unye
ndabumva neza yego uherereye he
Eh, ndi i kigali mu rwanda nashaka kubaza umutumirwa Mhm.
hari igihe ibihugu biba bifitanye amatati cyangwa amakimbirane ariko numvaga ko urwego rwa siporo ibyo ngibyo biba atari ngombwa wenda kwanga kwambara umwambaro wanditseho visit rwanda ntekereza ko byatewe n'uko u rwanda n'u burundi uyu munsi zidacana uwaka nkaba nabaza umutumirwa ntese igihe bari mu mahiganwa nk'uko mpuzamahanga birakwiye ko abantu barebana ay'ingwe bishingiye kuri politike zindi zisanzwe kandi bari muri siporo kuko hari amategeko mpuzamahanga agenga siporo hanyuma ikindi cya kabiri niba wenda ari ubuyobozi bukuru bw'igihugu cy'uburundi bwaba bwarafashe iyo ngingo y'uko iyo myambaro itakwambarwa n'abakinnyi bayo kubera ko bafitanye ako kantu ntawamenya uwatanze itegeko nk'uko yari amaze kubisobanura koko nibyo ariko se nk'ubuyobozi burebera inyungu z'abaturage wenda atagiye kure muri politike iyo yaba ari ingingo nziza iba yarafashwe n'ubuyobozi bw'igihugu cy'uburundi cyangwa ari kwa- kwaba ari kwa kundi umuntu acinagaza impano ziri mu bantu kuko uyu munsi iyo igihugu giserutse ntabwo haseruka abakinnyi cumi na batanu ahubwo n'igihugu cyose kiba giserutse murakoze Yego, urakoze umunsi mwiza ngaho mu rwanda citizen steve derike mikoro ni wawe kugira wishure iki kibazo kivuye mu rwanda kwa citizen navuze ku kintu ntahuye neza ikibazo c'ico c'imyambaro yego uca imyambaro n'uwa yarafashe i- i- izo ngingo kuko aravuga ati nene ninde yoba yarafashe ingingo ni iki yego aho rero nibaza yuko nk'uko abanyarwanda nyine bakunda ku bibazo niho ari ikibazo c'akatamutwe kuko urabye iryo higanwa rihuza imigwi kandi imigwi niyo yategerezwa gufata ingingo iyo ari yo yose ariko rero kuba umugwi ushika mu gihugu ca afurika y'epfo eh, hama hagaca haba ubundi butumwa iyindi mail n'iri- n'irindi- n'urundi rwandiko ruvuye mu ishyirahamwe rya basketball mu gihugu n'ibintu bibiri eh, n'ibintu bitangaje eh, cyane guca kuno munsi rero bamwe baravuga yuko ashobora kuba ari perezida wa federasiyo ashobora kuba atatahuye cyangwa atasomye amategeko y'ingene iryo higanwa rigenda n'ingene ritunganijwe abandi nabo bakavuga ati oya siwe kuko eh, ubwo bubasha nta n'ubwo yari afise ahubwo ashobora kuba afise abandi bantu bari inyuma yabyo bamubwiye ati oya ibyo ntibikabe ibyo ntibibeho yuko umugwi waserukiye uburundi wambara visit rwanda naho rero amakenga y'abatari bake ari kuko uyu munsi nibaza yuko eh, uravye umugwi wa dinamo utahukana intsinzi ukabona urwego cyangwa umukuru w'igihugu wenyene ubwiwe eh, ku buryo bwa x yandika akeza uwo mugwi kandi awifuriza n'intsinzi mu nkino zikurikira ke akanabibutsa yuko bari kumwe ari bari kumwe nabo mu nyuma tukabona n'inzandiko z'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo inkino bakeza uwo mugwi banawifuriza kubandanya witwara neza hanyuma mu nyuma tukumva ngo visit Rwanda iteye ikibazo imyambaro imyambaro kumbure bashobora gukinisha gusa kuko ni iya gusa bahawe barashobora no gu- kumbure badashaka u rwanda badakunda u rwanda bagashobora kuyijugunya cyangwa bakayiturira cyangwa bakarondera abo bayifashisha ngaho nyine mu gihugu cya afurika y'epfo nibaza rero yuko ari ari uko abantu eh, batari bake bashobora kuyisanga muri ibyo bintu bya siporo ugasanga nawe bamwe bamwe bashobora gufata ingingo batitaye ku by'amategeko y'inkino avuga ku by'amategeko y'iganwa uvu- avuga ugasanga rero ni ikibazo kidasanzwe kitari ku- gikwiye imbere no kuhaba Mhm. hariho akantu wari uvuze imbere yuko twakira ikibazo ca citizen ngo ah, basketball y'uburundi yari isanzwe mu bibazo ya iri mu bibazo rero bimaze iminsi rero bimaze iminsi rero bivugwa nyongera murabona yuko na za mace zari zimaze iminsi zikun- zari zimaze igihe zikunzwe n'abatari bake biraboneka yuko muri ino minsi atanze igihari nyuma rero y'inama zibiri zose za bose abari ifise aho bahuriye n'urwo rukino rwa basketball zagenze nabi cyane zavugiwemwo ibintu byinshi cyane n'inyuma rero ya raporo ya- ya audite y'ingene uburyo bwa fiba bu- bwagiye burakoreshwa eh, ibintu byavugishije abatari bake gushikura munsi rero twabamenyesha yuko na bimwe bimwe mu biriko biravugwa eh, n'abakurikiranira hafi basketball y'u Burundi barabona yuko eh, ibyo uburongozi bwa FEBAB buriko buragirizwa n'abarongoye imigwi itandukanye ya basketball ikomeye mu Burundi birashoboka yuko ari byo bishobora kuba biriko eh, bituma rero perezida wa FEBAB agerageza kurondera eh, in- em, eh, imbona imvano y'ingene eh, izina ryiwe ryobandanya cyangwa febabu yobandanya yobandanya rero ibikorwa byayo ariko rero muri ino minsi hari ibibazo bidasanzwe kandi dudurira bibaza ko yuko- dudurira ko atari- dudurira dudurira ko steve kugira ngo twumve ibibazo nyama- nya- nyabaki iyo iyo migwi itandukanye yagiriza uburongozi bwa febabu ya ni ibibazo rero bijyanye n'ubunyonyezi bw'amafaranga rero menshi cyane aharugwa amamiliyoni mu mamiliyoni atari make eh, uburongozi bwa febabu na cyane cyane ubusanzwe arongoye iyo shirahamwe yagirizwa eh, gushika uno munsi rero eh, byaramugoye na wenyine kugira ingene abusigura nyuma yaho rero ubugenduzi canke audite eh, yigenga ije gusuzuma ingene ubwo buryo bwakoreshejwe bagasanga no honyine barabuze n'ico bavuga kuko hari ibintu biteye isoni cyane umuntu arabye ishyirahamwe nka rikomeye nk'irya basketball mu gihugu usanga ryakoresha uburyo uko basanze bimeze ibyo rero nicyo kibazo kihari gushika uno munsi nibaza yuko umwanya n'umwanya dushobora kubona na perezida arongoye iryo shirahamwe akurikirwa- akurikiranwa n'ubutungane canke agatanga imihoho canke bakamusaba yuko atanga imihoho mbere na bamwe bamwe mu bo bafadikanya kurongora iryo shirahamwe basa n'abatanguye kumumva inyuma bandika inzandiko zo, zo gutanga imihoho mbe steve afebabu iri ira irakora yidegemvya iri mu kwaha k'ubutegetsi irakora yidegemvya ku buryo twotahura tuti nimba iyo ngingo yafashwe yafatiwe muri febabu ivuga ati turabihagazeko canke Eh, ivyo vyo kwegamira ubutegetsi canke kutabwegamira vyongora kubivugako canke kuvyemeza ariko rero nibaza yuko usanzwe arongoye febabu turazi aho yaciye aho vyaciye kugira ashike ku burongozi bwa febabu yazanywe rero n'ubusanzwe eh, afise ibi- ivyo arongoye bidasanzwe mu gihugu arongoye n'ishyamwe ryigenga ryitwa fondation pax burundi yitwa reverendi kuri yo niwe yazanye mu wo- uwo mushingantahe jean paul manirakiza eh, ngo nk'umukandida wa clube yiwe ya basketball isanzwe iri mu zanyuma mu Burundi eh, aho rero aho naho rero eh, abatari bake n'abashaka kwitonda baciye batinya bati oya uwo muntu azanywe na naka ntitwokubakwa guhiganwa na- nabo ni naco gituma rero yahavuye imbere anatoga ijana ku ijana naho rero mu myaka ibiri iheze eh, hari ibyagenze neza ariko rero aho ibintu bigeze uyu munsi basanga ahubwo basketball iri ariko eh, iriko irahambwa na cane cane n'abasanzwe bayirongoye hama muri make ko ari abavuga ko ari izo nkino za barata nico zimariye igihugu kuko benshi mu bakina ari abanyamahanga urumva nka dinamo iri kwirakinisha batanu harimo uyu muri amerika na hehe abavuga ko inkino nk'izo ataco zimariye igihugu nabo eh, bari mukuri canke bara
Eh, nibaza yuko atari ukuri kuko inkino zibera mu gihugu nibaza yuko ariho wanyabona inkino zari zikwiye gutegurirwa neza cyane za basketball na cyane cyane bagaha akanya abana b'u Burundi abakinnyi b'abarundi kugira bigaragaze cyane muri izo nkino zibera z'amahiganwa atandukanye abera mu gihugu abera mu Burundi ariko rero iyo hageze muri urwo rwego rwa bare nibaza yuko amategeko abatomoye abaritegura basanze ari bwo buryo eh, bwotuma imigwi ikomera iryo higanwa rikurikiranwa na benshi mu gihe boha amahigwe n'abandi bafise ubundi bwenegihugu baza gukomeza iyo migwi eh, usanga eh, usanga rero iva mu bihugu na cane cane bidateye imbere muri basketball kugira nabo bashobore eh, bashobore rero kwiga ingene eh, bagira izo za recruitment nziza zishobora gufasha umugwi gushika kure ariko kandi nibaza yuko i- aho bitameze neza ni mwihiganwa ryo mu Burundi kuko naryo nyene biboneka yuko imigwi imwe imwe ikomakomeye ifise n'amafaranga menshi cyane ikoresha amafaranga menshi cyane na cyane cyane kuzana abo bakinnyi b'abanyamahanga baza gukomeza iyo migwi ariko abo bose baba bariko barondera gutika mu nkino mwenizi za bari inkino mwumvise yuko zirimo amafaranga eh, atari make kuko gushika umukinnyi umwe umwe mwumvise yuko eh, ahembwa amafaranga na bare kandi amafaranga ahembwa ni amafaranga atari munsi eh, y'amadorara ibihumbi bitatu n'amajana umunani ku mukinnyi umwe umwe aho rero n'abamenyereza bose usanga hari n'abashikana amadorari arenga gatoyi eh, Ibihumbi- ibihumbi bine urumva ku- yuko ari amafaranga kuki menshi ku mukino canke ku kuki ibyo Eh, bihuriye kuri iyo kuri iyo sezo kuri iso- iyo sezo ya bare baba barimwo Mhm.
kuko ubu hariyo sezo iyi sezo barimwo conference eh, y'ama conference hanyuma bazoca baja mu nkino za nyuma za ba eh, za bare playoff na finale gutyo rero mu gutahukanye ikibanza ca mbere uronka igihombe igikombe wongera uhambwe n'agashimwe k'amafaranga arenga ibihumbi ijana by'amadolari y'abanyamerika urumva ko ari amafaranga menshi cyane ego nuko rero steve dahike ndizeye nibutse ko uri umumenyeshamakuru akurikiranirana hagufi bya siporo mu gihugu cy'u burundi wakoze cyane kwitaba ubutumire bw'ijwi rya amerika kugira ngo tuyage kuri bino bya dinamo mu kurindira ko tuza kumenya nimba bemerewe cyangwa batemerewe twizere ko ejo nidusu- twasura kudodora uzotwitaba kugira ngo wemere ko gusura kudusesangurira
murakoze cyane diane nshimira n'abari ko baratwumviriza muri uno mwanya nibaza yuko umwanya wari wose eh, radiyo voix d'amerique cyangwa ijwi rya amerika batwikundira ko Murakoze.
twama tubitaba Yego.
murakoze urakoze steve darik ndizeye nshimire kandi n'umumenyesha amakuru wacu desire hatunga imana mu gihugu cy'u rwanda twatanguranye ikiganiro atubwira ahanini ingene imikino ya mbere ya bale yagenze kuri mikro yari diana nininahazwe yakoze nadia taha hamwe na ajanere cornelius bari kumwe muhinga bw'ivyuma turashimira na edi rwema yaraduhagarikiye ku izina rya bagenzi bacu tubifurije kugira umugoroba mwiza mu banyu no mu vyanyu turaza gusubira mu kanya kari imbere mu bindi biganiro vy'ijwi ry'amerika n'amakuru tugiye kubategurira